murumva ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ikomeje ibiganiro byayo i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese mutwumva ndabasuhuje hano ku ijwi ry'amerika muri kumwe nanjye etienne karekezi na oriyani itanga ishaka ndabaramukije nanjye ndabifuriza kaze mu biganiro byacu muri mirongo itandatu na rimwe uyu munsi nyene kuko igihe umugambwe wiwe uhejeje gutsinda abakoroni bifuje yuko bisubirako yaciye aja muri coloque do stand mu Bubiligi aho yagiye kugira ngo aharanire iyo ntayo kwikukira ntisubire inyuma uwo ni visi perezida wa mbere w'uburundi gaston sindimo aravuga ku butwari bwaranze nyakwigendera valante bankumuhari umwe mu bantu b'imena baharaniye kwigenga no kwikukira k'uburundi ku ruhande rw'umugabane wa rudoviko rwa gasore ni mu kanya gato mu rwanda abacuruzi basanga ubukene bwaratumye abaturage batitabira kugurira noheli nk'uko byari bisanzwe umutwe w'intagondwa boko haramu wakomeje ibitero byawo ku bakristo mu gihugu cya kameruni impanuka y'indege y'uburusiya hafi y'inyanja y'umukara mer noir yahitanye abantu barenga mirongo icyenda naho mu kwitegura gusoza umwaka turimo turabagezaho amakuru y'ingenzi byaranze urwego rw'ubutabera mu rwanda izi ni zimwe mu nkuru zikomeye zivuga ku isi tubagezaho ku buryo burambuye mu kanya gato ku maradiyo yanyu kuri radiyo ijwi ry'amerika mwese mbaye mbararitse mugume hafi ya radiyo yanyu mbere yaho ariko ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na mugenzi wacu oriyane itanga ishaka oriyane urakomeye cyane mwiriwe neza etienne ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kamerune buramatari w'intara ya kure mu buraruko bwa kamerune atangaza ko abanyagihugu bacungera umutekano w'abasivile bashoboye gutesha igitero cyahatswe kugigwa n'umugwi wa boko haram ku bakristu bariko bitegurira guhimbaza noel ivyo bikaba ari kimwe mu bimenyetso by'uko umugwi wa Boko Haram ukibangamiye ako karere k'uburaruko uramatari mijiyawa bakari yavuze ko ako kagwi kajejwe kwivuna abansi kabonye umuntu kiketse kuba ari umugwanyi wa Boko Haram ari ku ikinga ari kaja mu karere k'ikigwati ka- ca Mora mu buraruko bwa Cameroon hafi y'umupaka na Nigeria muri ako karere abakristu bari bagira batangure misa ya noweli yo ku munsi wa mungu bakari avuga ko ako kagwi gacungera umutekano w'abasivile kafashe uwo mugabo yari ku ikinga gatangura kumusaka buno nyene uwo mugabo aca araturitsa bombe yari afise iyo bombe yahitanye uwo yari ku ikinga ihitana umusivile yitwa ibrahim Hama- mahama yongera ihitana abagwanyi babiri b'ako kagwi gacungera umutekano w'abasivile abandi bantu bagera ku munani barahakomerekeye igisirikare ca Turkiya gitangaza ko igitero cagizwe n'abagwanyi ba leta ya Kisilamu mu kigwati ca Albad muri Siriya ejo ku munsi wa Mungu cahitanye abasivile bashika kuri mirongo itatu gikomeretsa abantu batari bake bariko bagerageza guhunga abagwanyi ba leta ya Kisilamu bakoresheje bombe bazika mu kuzimu n'izindi bikoreye mu ntumbero yo kubuza abasivile guhunga ahitwa Flash Point iryo tangazo ryashikirijwe uh, uko ryashikirijwe uko ata bindi vyongeyeko abaroberi muri siriya bashigikiwe n'abasirikare ba turkiya bamaze igihe bagwanira muri ako karere ka albad mu ntu- mu ngwano bise Efrat- efratis shield byatanguwe na leta ya turkiya mu kwezi k'umunani ibyo bitero bigamije komora abagwanyi ba bayisilamu b'abasuni kimwe n'aba- n'ab'abakurd baba muri ako ka- bari muri ako karere ku mupaka wa siriya Kuri uno musi wa mbere abategetsi b'igihugu cy'Uburusiya bavuze ko iterabwoba bitari mu bimwe mu byatumye isanganya y'indege yaba- yabo itwara abasirikare. Iryo sanganya ryahitanye abantu bashika kuri mirongo icenda na babiri bose bari muri iyo ndege. Ivyo vyashikirijwe n'umuvugizi wa leta Dimitri Peskov mu gitondo c'uno munsi wa mbere umushikiranganji ajejwe iyunguruzwa ry'abantu n'ibintu Maxim Sokolov yavuze ko isanganya y'indege yabaye ejo ku munsi wa Mungu ritegerezwa kuba ryatewe n'ikosa ry'umudereva canke ivyuma bitakoze neza iyo ndege yakoro- yakorokeye mw'ibahari bita mer noir inyuma y'iminota ibiri ivuye ku kibuga c'indege c'isoshi mu burusiya harakekwa ko abayirimwo bose bagizwe n'abakozi umunani n'ingenzi mirongo umunani na bane bose bitavye umuremyi mu ijambo yashikirije kuri televiziyo perezida vladimir putin yatangaje ko uno munsi wa mbere ari umunsi w'ikigandaro mu gihugu cose yasavye kandi ko hokorwa ibishobotse vyose kugira bamenye icatumye iyo ndege ikoroka umushikiranganji mukuru w'ubuyapani shinzo abe na perezida wa amerika barack obama biteguriye kuja ku kivuko citwa pearl harbor ahagizwe itero cubiriye amerika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine nu- na rimwe mu ntumbero yo kwerekana ko hari uh, umu- imigenderanire myiza hagati y'ivyo bihugu bibiri ivyo bikaba urwo rugendo rukazokwerekana yuko ivyo bihugu bibiri bitacana uwaka ubu bifitaniye imigenderanire myiza ivyo vyashikirijwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za amerika barack obama
abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwese kandi aho muri nkomeje kubifuriza iminsi mikuru mwe mwakomeje kwizihiza umunsi mukuru wa noheli mukomere cyane namwe kandi mwitegura gusoza umwaka mushya ku ijwi ry'amerika tubifurije gusoza uyu mwaka mutangira umwaka utaha mu mahoro no mu ituze iyi gahunda radiyo yacu tubagezaho buri munsi kuri radiyo inshuti ya bose mu rwanda no ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu bundi twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi kutwandikira mukoresheje aderesi yacu ya imeri muyitabire cyane kuri aderesi radiyo yacu arobaze gmail akadomo kome kuri facebook aderesi mwakoresha ku rubuga rwacu ni radiyo yacu no ku rubuga rwacu rusanzwe ni urwo ni mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda radiyo yacu radiyo yacu voa akadomo kome noneho ni amakuru yo mu karere birumvikana ni amakuru nanone agaruka ku minsi mikuru yo gusaza umwaka noheli n'ubunani mu rwanda abacuruzi n'abaguzi baravuga ko umunsi mukuru wa noheli utabagendekeye neza nk'isanzwe mu rwego rw'ubucuruzi no guhahirana ni inkuru yategura mugenzi wacu asumuta kabuyi uri mu rwanda abacuruzi banyuranye baganira n'ijwi ry'amerika bavuze ko ku munsi mukuru wa noheli benshi ubuzima butigeze buhinduka aba bacuruzi bavuze ko abaturage bahashye bisanzwe ko nta kintu kigaragaza ko hari umunsi mukuru ukomeye nka noheli cyabaye ubundi hajyaga abaho uburyo bwo kuba habaye noheli ugasanga abantu basinze barwanya bamwe bagafungwa ariko ubu ngubu urebye nyine ni ka- ni ka kantu k'umunsi umwe bavuga ngo ni noheli ariko amafaranga y'ibigaragara ntabwo ari kuboneka neza ikintu cyeza ubona ni ibishyimbo ariko ibindi byo bira- birahenze cyane nta gishyashya cyane cyabonetsemo kigaragaza ko ari noheli nta kidasanzwe erega muri ibi bihe habayeho inzara ikintu biguriye cyane ni imiceri n'ibirayi n'ubuto murabona iminsi mikuru hari ikintu basigaye nk'abantu b'abacuruzi ntabwo basesaguye banyweye bisanzwe ariko nanone kwishima ntibyabura mbere gato ko iminsi mikuru itangira polisi y'u rwanda yari yasabye abanyarwanda cyane cyane abakora ibikorwa by'ubucuruzi kugira uruhare mu migendekere myiza y'umutekano mu gihe bategura ndetse banizihiza iminsi mikuru y'impera z'umwaka polisi yavugaga ko kwizihiza iminsi mikuru bikorwa mu buryo butandukanye bitewe n'imyemerere ya buri muntu hari abaturage bamwe bajya gusenga abandi bakajya kubyina mu bitaramo n'indi myidagaduro inyuranye abandi bakayizihiza mu ngo zabo ibi byose polisi igasaba ko bigomba gukorwa ku buryo buri muntu atabangamira umuturanyi polisi yari yasabye abanywi b'inzoga kwirinda ubusinzi kuko bubangamira umutekano w'abandi ibi ni bimwe abaturage babwijwe rya amerika ko bumviye ndetse bakabikora nk'uko polisi yari yabibasabye njye nishimiye ko bubahirije intego ya polisi polisi niyo yavuze ati nta modoka dufite zizabacyura uyu munsi rero ni ukuvuga ngo nta musinzi nta n'umusazi nabonye mu muhanda abantu bose kandi bibutse ko makumyabiri na gatatu abanyeshuri bazatangira urabyumva neza bapunguje ubwo rero ndumva ngewe no yagenze neza umva nta ndembe mbona kwa muganga dore hano ha- harahari hari ibitaro bibiri na nemiri we yakomeretse ubwo se navuga ko hari iki cyaba cyabaye harimo no kujijuka kujijuka ko igihe igihe cyo gusesa cyararangiye urabona ugereranyije iyi noheli n'izindi zatambutse wa mugani wavuze Ah, izatambutseho mbere zararenzaga ariko izubu ni ukuvuga ngo abanyarwanda bamaze kumenya agaciro ahubwo ndagira ngo maze ngira icyo nasaba iminsi mikuru yagombye kujya igabanuka abantu bagakora ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda muri polisi y'igihugu umuyobozi waryo emmanuel kabanda yabwira ijwi rya amerika ko impanuka zo mu muhanda zagabanutse cyane ku munsi mukuru wa noheli mu rwanda hose habaye impanuka cumi n'esheshatu zahitanye ubuzima bw'abantu bane uyu muyobozi avuga ko n'izi mpanuka zabaye zidafite aho zihuriye n'iminsi mikuru asumuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
muri isanga kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nubwo hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego ndashaka mu ndungikire ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee eee namwe mba muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
kuri uyu wa mbere nibwo umurambo wa valante bankumuhari umwe mu banyapolitiki bagendanye n'umuganwa witwa gasore bafatanije mu rugamba rwo kugeza uburundi ku bwigenge washyinguwe muri uwo muhango leta y'uburundi ihagarariwe na visi perezida wa mbere gaston sindimwo muri uyu mwanya utangira atubwira aratangira atwumvisha ubutumwa visi perezida gaston sindimwo yagejeje kuba ari aho muri uwo muhango
uyu muhisi valante bankumuhari yararanguye amabanga imana n'uburundi byari byamushinze mu bwitonzi aho hari mu itongo ry'abapfuye riri ku mpanda muri komine gihanga intara ya bubanza mu burengero bw'uburundi kuri uyu wa mbere niho hashinguranywe iteka umuhisi valante bankumuhari uwaserukiye umuryango yariko yibutsa amwe mu mateka yaranze umuhisi bankumuhari pierre justin nkunzimana yanagarutse ku matarika mwamwe ntibagiranwa mu buzima bwa nyakwigendera valantino bankumuhari yaratowe kuba mu ndatwa zaserukiye uburundi hambavu ya nyakubahwa petero ngendandumwe mu ngoro ya onu i new york kugira ngo basigurire amakungu ko ari nkenerwa y'uko uburundi bwosubizwa intahe yo kwikukira bwamanye kuva na kera na rindi yarongeye aritaba ubutumire bwa kwame nkuruma ari kumwe na tadesi y'uyu munsi yakra ku mugwa mukuru wa ghana aho bari bakoraniye mu ikoraniro ry'ibihugu vya afurika birondera ukwikukira iyo nama yiswe conference panafricaine sur l'independance immédiate du continent africain valentin bankumuhari yari mu bashinze umugambwe iprona hambavu y'umuganwa atari umugani rudoviko rwa gasore ico citegererezo ciza valante bankumuhari avugwa ko n'umuryango wiwe na leta y'uburundi iracemeza mu birori vyo kumusezera irya nyuma yari yaserukiwe na gaston sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yibukije ko perezida nkurunziza ubwiwe ariwe yari kuhishikira iyo atamanga menshi yari afise icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu nawe nyene yashimagije ubutwari bwa bankumuhari yanumye kandi ngo nsubire nkenguruke ku izina rya leta y'u Burundi ibyiza uyu munsi yakoreye uburundi abenshi turi ngaha twavutse turirimba burundi bwacu burundi buhire turirimba tuti burundi bwacu urage irya ba sokuru ramutswe intahe habwa impundu wiganzuye abakuganza ariko ntituzi neza ingene abatuboneye izuba bitanze batiziganya mu guhabuza iyo ntahe yo kwikukira twagira twakwe n'abakoroni baramajijije igihugu n'amaguru bigisha ishaka bafise barondera hirya no hino ku isi abandi bumva umugambi wabo bobashigikira bararaye rubunda batazi ko buca kuko bahirwa n'abakoroni bashaka ku- kuguma bagipfukamye mu nda baremera umunyororo bahema baronkeje igihugu cy'u Burundi intahe yo kwikukira gaston sindimwe aturuka mu mugambwe wa rwagasore w'abadasigana iprona ari nawe washikanye uburundi ku ntahe y'ukwikukira yibukije ko ku isi yose intwari nka bankumuhari arizo kwiratwa muri mirongo itandatu na rimwe uyu munsi nyene kuko igihe umugambi wiwe uhejeje gutsinda abakoroni bifuje yuko bisubirako yaciye aja muri coloque do stand mu Bubiligi aho yagiye kugira ngo aharanire iyo ntayo kwikukira ntisubire inyuma murumva ko umuntu nk'uwo yabaye kirumara mu gihugu ubwo butwari bwiwe nibwo umukuru w'igihugu cacu yashatse guhaya no guhayagiza aho yamwambika ikidari c'umwakaka igihugu cacu ndetse igihugu icyo ari cyo cyose cyama gikenera abantu b'intwari barondera ineza yo bose bacigura kandi bagashinga icumu mu mashinga nk'uko twama turirimba umuhisi valentin bankumurashenge afite imyaka mirongo icenda n'ine yari yavukiye muri komine ya mbuye intara ya muramvya hagati mu gihugu c'u burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ibiri na kabiri asize umupfasoni n'abana icenda kuri cumi na babiri bari baribarutse hamwe n'abuzukuru mirongo ibiri n'icenda eroge burikaneza bujumbura ijwi rya amerika
uruhagarara rahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwishwanje tugasamara baradufyeta twese
banirumve ko unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanjye ntibizohava bimpitana ishwi da
abubaha ukaguhagararira ineza twese biraturaba eh tureke ibintu bihangane tubona byongera nisinye abandi bahisemo urukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukora umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
ni igikino murikira ukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwe mugitangira gufunga amaradiyo yanyu ikaze mwe kandi mwatangiranye ibiganiro byacu namwe kuva kare mu yandi masaha mu kiganiro cyacu cyane cya muri isanga gihera isaa kumi namwe nkomeje kubifuriza umunsi mwiza n'umugoroba mwiza kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika turabatumira kandi kugira ngo mwitabire gahunda z'ibiganiro byacu bya buri munsi mutugezaho amakuru avugwa aho iwanyu ndavuga aho mutuye aho mukora aho mwiga yewe n'aho mutemberera ibyo mukora ibibabaho imikino udukino ndetse n'imyidagaduro byose mubitugezeho tubisangire n'abatwumva buri munsi kuri radiyo ijwi ry'amerika aderesi yacu ya imeri mwakoresha ku batayizi mwafata agakaramu aderesi ni radiyo yacu arobazi jimeri akadomo kome mwatwandikira kandi kuri fesibuke ku rubuga rwacu kuri aderesi ya radiyo yacu mwese kandi murayimenyereye turi mu minsi yo gusoza umwaka nk'uko tumaze kubigira umuco ku ijwi ry'amerika iki ni igihe dusubiza amaso inyuma tukareba ibyaranze umwaka urangira haba mu karere k'ibiyaga bigari yewe no ku isi uyu munsi turatangira ku byaranze ubutabera mu rwanda umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu rwanda eric bagiruwubusa yakusanije amakuru y'ingenzi y'ibyabaye muri urwo rwego
ku ikubitiro turayahera mu nkiko zo mu rwanda muri uyu mwaka nibwo urukiko rwa gisirikare rukuru mu rwanda rwahamije koroneri tomu byabagamba ibyaha byo gusebya leta no gushaka guteza imvururu muri rubanda uyu wahoze akuriye itsinda ry'umutwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu paul kagame urukiko rwamuhanishije igihano cyo gufunga imyaka makumyabiri n'umwe no kwambugura impeta za gisirikare na muramu we general frank rusagara rumuhanisha igihano cyo gufunga imyaka makumyabiri mu buroko sagenti francois kabagiza we wahoze ari umushoferi wa general rusagara urukiko rwamuhanishije gufunga imyaka itanu itanu n'ihazabu y'amafaranga ibihumbi magana atanu abaregwa bose bavuga ko ibyaha bahaniwe ari ibiremekanyo bishingiye ku masano y'abavandimwe babo baba hanze badacana uwaka n'ubutegetsi bwa bwana kagame uru ni urubanza imiryango mpuzamahanga yafashe nk'urubanza rwa politiki aho nka human rights watch umuryango urengera uburenganzira bwa muntu ufite icyicaro muri leta zunze ubumwe za amerika yabifashe nko gushaka gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida kagame abaregwa barajuriye umwaka usoje ubujurire bukiraho urubanza rw'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda madame victoire ingabire rwongeye kuzamura umwuka mubi ubwo abahagarariye inteko y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi baherutse mu rwanda basabye ko uru rubanza rwasubirwamo hagashakwa ibimenyetso bundi bushya iyi ngingo ubutegetsi bw'u rwanda ntibwayakiriye neza buvuga ko inkiko z'u rwanda zigenga kandi ko ibyo zakoze bishingiye ku mategeko bityo ko iby'abagize eu basaba ubwabyo bidashoboka kandi ko ari ukwivanga mu mitegekere y'igihugu madame ingabire washakaga kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na cumi ntibikunda Kamunde yahamijwe ibyaha birimo kugambanira igihugu agamije kukivuza umudendezo inkiko zamuhanishije gufunga imyaka cumi n'itanu muri gereza uyu mwaka kandi usize ikirego cy'uyu munyapolitiki w'ishyaka fda inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi cyakiriwe n'urukiko rw'akarere rw'uburenganzira bwa muntu east african court of human rights ruriya rusha rwemeza ko gifite ishingiro ni urukiko ariko u rwanda rutakibarizwamo ku buryo hari n'abavuga ko bishobora kuzagorana iby'uru rubanza ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu isize metere bernard ntaganda perezida fondateri w'ishyaka ps imberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ahawe gasopo yo kutarenga imbago za kigali no kujya yitaba ubutabera buri wa gatanu atabyubahiriza agafungwa uyu araregwa ibyaha byo kwiyitirira umutwe wa politiki utemewe n'amategeko wo gushaka guteza intugunda n'imvururu muri rubanda gusuzugura amategeko no gukoresha inama z'ishyaka ritemewe metere ntaganda mu bihumbi bibiri na cumi yashakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda ariko ntibyamushobokeye kuko yahise afungwa imyaka ine ahamijwe ibyaha byo gukora imyigaragambyo itemewe no gushaka kuvutsa igihugu umudendezo uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu kandi usize abasaga makumyabiri bari mu buroko bakurikiranyweho iterabwoba mu gihe abandi batanu bo barangije kuraswa kugeza urubanza rw'iterabwoba rwaberaga mu muhezo uyu mwaka kandi nibwo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa busasamana i nyanza yatesheje agaciro ikirego cya dr theoneste niyitegeka yaregaga ubuyobozi bwa gereza ko bumufunze binyuranije n'amategeko uyu yahamijwe ibyaha bya jenoside mu bihumbi bibiri n'umunani n'ibyaha uregwa ahakana yivuye inyuma akavuga ko azira kuba atarariye iminwa mu kunenga ibitagenda mu butegetsi nawe yamamaye mu bihumbi bibiri na gatatu ubwo yashakaga kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ntiyabigeraho reka noneho duterera akajisho mu manza z'ibyaha bya jenoside bwana lewo mugesera umucamanza mu rukiko rukuru yamuhamije ibyaha bya jenoside amuhanisha igihano cyo guhera mu buroko mugesera aregwa ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya jenoside ibyaha bishingiye ku ijambo yavugiye ku kabaya mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kabiri ubutabera bw'u rwanda bufata nk'ijambo rutwitse kuko aregwamo ko yahamagariye abahutu kurimbura abatutsi uregwa bakavuga ko ari ijambo ubutabera bwasobanuye ukundi kandi burigeza mu rukiko bwararitesheje umwimerere bugamije gukora icyo yita kumuzirikaho ibyaha ibyaha urubanza rwa bwana mugesera ruri mu manza zafashe igihe kinini hafi imyaka ine yageze mu rwanda mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri avuye muri canada urubanza ntiruraba itegeko kuko yajuririye ibihano by'umucamanza igihano cyo gufungwa burundu kuri mugesera cyabaye cyo kimwe no kuri pasiteri jean uwinkindi urubanza rwarangiye pasiteri jean uwinkindi atacyunganiwe kuko abanyamategeko be bananiranywe na minisiteri y'ubutabera ku kiguzi cy'urubanza byatumye uwinkindi abanyamategeko yagenewe atabemera urubanza rw'uyoherejwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha i yarusha narwo ntiruraba itegeko kuko nawe yajuririye ibihano by'umucamanza tukiri mu makuru nk'ayo uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu usize bwana bernard munyagishari nawe waturutse i yarusha urubanza rwe rusatira ku musozo uyu mugabo ariko yikuye mu rubanza ku bw'ibyemezo atemeranyeho n'umucamanza ashinja kubogama na bwana emmanuel mbarushimana we waturutse mu gihugu cya denmark kuburanishirizwa mu rwanda ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu urubanza rwe ruragana ku musozo nicyo kimwe n'urubanza rwa jean habyarimana nawe ku byaha bya jenoside habyarimana yamaze imyaka makumyabiri afunzwe binyuranije n'amategeko nk'uko byemejwe n'umucamanza wa mbere ariko kuba akekwaho ibyaha by'ubugome yamuhanishije igifungo cya burundu y'umwihariko yahoze akuriye ishyaka mrnd ryari ku butegetsi mu gihe cya jenoside mu cyahoze ari perefegitura y'umujyi wa kigali ubujurire bw'urubanza rwe nabwo buragana ku musozo muri uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu gatandatu kandi ntawakwirengagiza ko ubutabera bw'u rwanda bwashyize ingufu ubu zidasanzwe mu gukurikirana abakekwaho ibyaha bya jenoside bari hanze bakoherezwa kuburanira mu rwanda aha twavuga nka bwana radisirasi ntaganzwa wafatiwe muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo byabaye ibyishimo kuri leta zunze ubumwe za amerika kuko uyu mugabo yari ku rutonde rw'abamerika yashyiriyeho miliyoni eshanu z'amadolari y'abanyamerika kuwagaragaza aho baherereye hose hari kandi dr leopold munyakazi nawe waturutse muri amerika kuburanira mu rwanda bwana jean claude yamuremye na mugenzi we jean batiste mugimba wo boherejwe n'igihugu cy'ubuholande gisanzwe gitanga inkunga ikomeye mu by'ubutabera bw'u rwanda liyetona ari jean claude seyoboka wahoze mu ngabo zatsinzwe mu rwanda nawe uyu mwaka yaturutse muri canada abagabo bose uyu mwaka usize imanza zabo zitaratangira kuburanishwa mu mizi gusa haracyari umurundo w'impapuro zo guta muri yombi abasaga magana atandatu hirya no hino ku isi bakekwaho ibyaha bya jenoside
urakoze cyane eric bagira ubusubwo urakomeza muri iyi minsi tugezaho amakuru y'ingenzi yaranze ibyabaye mu rwanda mu nzego zinyuranye harimo politiki ndetse n'ubukungu birumvikana ko abenshi muri mwe mukomeje kwizihiza noheli mwitegura gusoza umwaka natwe hano ku ijwi rya amerika turifatanya namwe tubagezaho aka karirimbo nsabye hariya muri tekinike ngo batubwire bambwiye ko hari akaririmbo kitwa meri kirisimasi ka swahili all stars
child is born, unto us a son is given. We wish you a Merry Christmas.
and a happy new year. Behold, the King is come, and the world is full of light. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Would you every single child who can make you whole? Celebrate Jesus. Merry Christmas. Won't you come receive the child who can make us, make us whole? Celebrate Jesus. Merry Christmas. Christmas nzuri tumefurahi. Mtoto Yesu amezaliwa. Sote tufurahi. Amani tele. Usikule peke yako, kumbuka rafiki yako. Christmas is a time of giving, a time of laughter and joy. Towatakia sikukuu njema yenye fanaka na baraka. Towatakia and a happy new year. We wish you a merry
namwe kandi ku ijwi rya amerika dukomeje kubifuriza iminsi mikuru harimo noheli n'ubunani birumvikana ko ibiganiro byacu bitabaho mwe ubwanyu mutatugezaho amakuru yanyu ya buri munsi mbere yo gusoza ibiganiro by'uyu mwanya reka nsabe ndabona oriyane itanga ishagarutse hano muri studio oriyane amakuru mashya avuga ku isi muri uyu mwanya ni ayahe twababwiye yuko buramatari w'intara ya kure mu buraruko bwa kameruni atangaza ko abagwanyi bacungera umutekano w'abasivile bashoboye gutesha igitero cyahatswe kugigwa n'umugwi wa boko haram ku bakirisitu bariko bitegurira guhimbaza noel ivyo bikaba ari ikimenyetso c'uko umugwi wa boko haram ukibangamiye ako karere k'uburaruko muri kameruni ahandi naho igisirikare cya turukiya gitangaza ko igitero cyagizwe n'abagwanyi ba leta ya kisilamu mu kigwati cya albad muri siriya ejo ku munsi wa mungu cyahitanye abasivile bashika kuri mirongo itatu gikomeretsa abandi bantu batari bake bariko bagerageza guhunga abagwanyi ba leta ya kisilamu bakoresheje bombe bazika mu kuzimu n'izindi bikoreye mu ntumbero yo kubuza abasivile guhunga ahitwa flash point handi naho kuri uno munsi wa mbere abategetsi b'igihugu cy'uburusiya bavuze ko iterabwoba bitari mu vyoba vyateye isanganya y'indege yoba iy'abasirikare yari yatwaye abasivile iryo sanganya ryahitanye abantu mirongo icenda na babiri bose bari muri iyo ndege ivyo vyashikirijwe na dimitri peskov ahandi naho twabashikirije kandi yuko umushikiranganji mukuru w'ubuyapani shinzo abe na perezida wa amerika barack obama biteguriye kuja ku kivuko cyitwa pearl harbor ahagizwe igitero cyubiriye amerika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine na rimwe mu ntumbero yo kwerekana akamaro ko kunga ubumwe hagati y'ivyo bihugu bibiri ivyo vyari vyatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'ibiro vya shinzo abe mu ntango z'uku kwezi urwo rugendo ruzokogwa n'abo bategetsi babiri ejo ku munsi wa kabiri ibiro vya perezida barack obama bivuga ko urwo rugendo ruzokwerekana ubucuti busigaye buri hagati y'ivyo bihugu bibiri nyuma yaho muri kahise batacana uwaka
Oriane turagushimiye cyane namwe inshuti mwatumvise muri uyu mwanya mwese turabashimiye tubamenyesha kandi ko iyi ni radiyo yanyu radiyo yacu amakuru ntimwabona mu bwanyu mutagizemo uruhare mutaduhaye amakuru yanyu abera iwanyu ndetse n'abera ahandi namwe ahubwo muri abanyamakuru bacu mfate muri uyu mwanya nshimire cyane cyane abateguye ibiganiro n'abatugejeho ibiganiro byose barimo fatuma arimasi bashyize hamwe gahunda yose amakuru ni oriyani itanga ishaka nawe kuri mikoro mwari kumwe nanjye etiyene karekezi mwe nkomeje kubifuriza umugoroba mwiza mugire ibihe biza aho muri hose mwumva radiyo ijwi ry'amerika umunsi ku wundi isaha ku yindi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.